mbahaye ikaze ku ijwi ry'amerika mu kiganiro muri isanga muri kumwe na venuste nshimiyimana ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi hcr ni ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bana unicef yemeza ko ku isi hari abana babarirwa mu bihumbi baburirwa irengero buri munsi bimwe mu bigo bitangaza imibare y'abana babura bivuga ko abana bagera kuri miliyoni umunani baburana n'imiryango yabo buri mwaka gusa nta mibare ijya kuka twabashije kubabonera uyu munsi uko biri kose iki ni ikibazo gihangayikishije ababyeyi n'imiryango inyuranye hirya no hino ku isi onu umuryango w'abibumbye yagennye ko ku itariki makumyabiri n'eshanu y'ukwa gatanu buri mwaka uba umunsi mpuzamahanga wo kuzirikana abana baburanye n'imiryango yabo abana batandukana n'ababyeyi babo cyangwa se n'abavandimwe babo bitewe n'intambara zituma abantu bahunga cyangwa ibiza bibatwara ababyeyi bagasigara ari imfubyi abo bana iyo babuze kivurira kubera kubura ababo izo ntambara nibo zihitana bwa mbere abashaka kubafatirana kubera ubukene baba barekereje iyo bibaye bamwe mu bana bakuru bahita bafata umwanya w'ababyeyi bakarera barumuna babo abo bana ntibaba bagifite umuryango nta nshuti nta mutuzo hari igihe bawuhabwa n'abiyemeza kubafata nk'abana babo bakabiyandikaho binyuze mu mategeko bakabarera bakabaha andi mazina bakarererwa mu bindi bihugu ubuzima bugakomeza hari abana bakura barabwiwe ko ari imfubyi ntibigere banashaka kumenya aho bakomokaga hari n'abandi bamara kugira imyaka y'ubukure bakaganira n'ababyeyi babareze bakababwira amateka yabo bakihitiramo gukomeza gushaka kuyamenya muri abo bana babona ababyeyi babarera hari igihe baba bagifite ababyeyi bababyaye nyirizina abo ngabo uko imyaka itaha bakomeza kwibaza uko umwana wabo abayeho bakifuza kumenya amakuru ye iyo bamutanze ku bushake hari igihe basinya inyandiko zemeza ko batanga batanze umwana wabo kugira ngo ashakirwe abamurera niki cyatuma umubyeyi atanga umwana we amikoro make agira ngo amuramire kabiri kuba afite ubumuga runaka akamutanga agira ngo azavurwe agire icyo yimarira kumutanga uzi ko agiye mu ishuri runaka ukamusanga mu rindi ibyo ni bimwe mu bisubizo ijwi rya amerika yagiye ibona mu gutegura uyu mwihariko w'ibiganiro twatangiye kubitegura kubera abantu bari mu rwanda batwandikiye badusaba ko twabafasha gushaka abana babo bamaze hafi imyaka mirongo itatu batabona nabo turabashimira kubera icyizere batugiriye muri icyo gikorwa gufasha imiryango kongera guhura nibyo ijwi rya amerika yatangiye ikora dore hashize imyaka irenga makumyabiri n'itanu tugitangira ibiganiro byacu dufatanije n'imiryango itandukanye harimo croix rouge na hcr ndetse na za kaminuza nka harvard y'inaha muri amerika twafashaga imiryango yatandukanijwe n'intambara kumenya irengero ry'ababo benshi barababonye abana babona ababyeyi abavandimwe barahura twafashije n'abahahamutse kongera kwiyubaka kuki rero twongeye kubikora twahinduye imikorere gusaba gushaka ku muntu umaze imyaka mirongo itatu ataboneka si kimwe no gushakisha umaze imyaka ibiri cyangwa itatu abuze byasabye ubushakashatsi bwimbitse bw'amezi menshi n'ubu bugikomeza ni umukoro twiyemeje gushamikira ku kiganiro muri isanga n'urukurikirane rw'ibiganiro twahaye akazina agasaro kaburaga nk'uko bisanzwe ntacyo twageraho mutadufashije muzakomeze muduhe amakuru mudufashe kubona isaro ribura ku runigi umwana wari warabuze mu muryango twongeye kubaha ikaze mwese
agasaro kaburaga
agasaro kaburaga
nongeye kubatumira ngo dufatane urunana mu rugendo rwo gufasha ababyeyi bashaka kumenya amakuru y'abana babo bagiye mu bihugu bimwe by'uburayi aho bahawe abandi babyeyi baturukaga muri repubulika ya demokarasi ya kongo mu burundi no mu rwanda mu ikubitiro tuzibanda gusa ku bana bavuye mu rwanda byumvikane neza si ijwi rya amerika rishaka abana ngo rijye kubwira ababyeyi aho bari ni ababyeyi badusaba kubafasha kumenya aho abana babo baba baherereye
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika turahera ku musore witwa Thierry hitimana utuye mu rwanda mu ntara y'amajyepfo akarere ka muhanga umurenge wa nyamagabe akagari ka gahogo yatwandikiye ibaruwa y'intabaza irasomwa na mugenzi wacu Geoffrey mutagoma tariki makumyabiri z'ukwezi kwa mbere ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe nyakubahwa bwana venuste nshimiyimana impamvu kubamenyesha ibura ry'abana mbasaba kudufasha kubashaka nyakubahwa mbandikiye ngira ngo mbasaba ubufasha bwo gushakisha abana bajyanywe mu gihugu cy'ububirigi abo bana babaga mu kigo cya gatagara umurenge wa mukingo akarere ka nyanza bakaba barajyanywe mu kigo cy'imfubyi cya gatagara mu igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na gatatu ubu bakaba barajyanywe mu mahanga kugeza na n'ubu bakaba bataragaruka abana bajyanywe harimo uwitwa kamunazi marceline yari afite ubumuga ku kaboko mwene gatarabirwa fesito na mukashyaka alphonsine bo mu mudugudu wa kigarama na ingabire lucia umushiki wanjye nta bumuga yari afite mwene nyiramatama esiteri wo mu mudugudu wa ngorongari mu kagari ka kibinja mu cyahoze ari komine nyabisindu nyakubahwa hari umudamu witwa umurerwa marie mable uyu yari umusosiyari gatagara ubu atuye mu bubirigi niwe wari ushinzwe abana muri icyo kigo nagerageje kumubaza amakuru kuri nimero mirongo itatu na kabiri mirongo ine na karindwi mirongo ine na kabiri na rimwe ambwira ko abo bana bazi twongeye kumuhamagara dusanga nimero yakoreshaga itakiriho umuyobozi munyemereye mwamfasha gushakisha abo bana nabajije abantu batuye i gatagara bambwira ko bajyanywe mu gihugu cy'ububirigi kugeza na n'ubu ntabwo turababona none nasabaga ko mwamfasha gushakisha abo bana muzadushakire uyu mudamu umurerwa marie aimable kuko amakuru yose ayafite uzamutubariza imiryango yakoranaga n'icyo kigo kugira ngo bizatworohere kubashakisha murakoze ndabashimiye mugire amahoro hitimana tiri
agasaro kaburaga urakoze cyane Geoffrey mutagoma maze kubona iyo baruwa natangiye gukora ubushakashatsi icya mbere kwari ukumenya ikigo cy'imfubyi kigatagara uko cyitwaga birumvikana ko nahise ntekereza ko ari home de la vierge de pauvre cyakira abana bafite ubumuga nahamagaye rero bahabaye bambwira ko abo bana batabazi ko nta n'ikigo gihari cyakira imfubyi zitegereje gushakirwa ababyeyi i burayi kugira ngo binyorohere nahisemo guhamagara Thierry hitimana kugira ngo amfashe kubona amakuru yamfasha ubushakashatsi ngiki ikiganiro twagiranye Thierry hitimana ikaze ku ijwi ry'amerika murakoze cyane wandikiye ijwi ry'amerika usaba yuko yagufasha kubona mushiki wawe mumaze imyaka itari mikeya mutabonana kubera iki wahisemo ijwi ry'amerika kandi aho ngaho mu rwanda hari inzego washoboraga kwitabaza kugira ngo zigufashe kubera iki ijwi ry'amerika murakoze cyane impamvu nifashishije ijwi ry'amerika kumfasha gushakisha mushiki wanjye ni ukubera ko ijwi ry'amerika ni radiyo interinasiyonari ihuza isi yose ikindi ubu ku bijyanye n'ibyabaye hano mu rwanda hari igihe doc nagiye numva ijwi rya amerika ryagiye rifasha abanyarwanda kubahuza n'abana babo binyuze muri seyiseri rero bituma nanjye ngira amatsiko n'ubushake bwo kugira ngo nshakishe nifashishije ijwi rya amerika nicyo cyabinteye mushiki wawe yitwa nde muherukana ryari mushiki wanjye bakundaga kumwita madamu ni izina ry'irisirino ariko amazina y'ababyeyi bamwitaga madamu ingabire rukiya twaburanye muri mirongo cyenda ariko bakaba baraje kumbwira yuko bamujyanye mu gihugu cy'ububirigi ariko akaba yarabanje kunyura mu kigo cya gatagara iyo uvuga ngo bambwiye ko bamujyanye ni bande bakubwiye abambimbwiye ni nyogokuru wanjye bitwaga nyiramatamesiteri ndetse n'abandi baturanyi bari baturanye nabo nibo bambwiye ko mushiki wanjye bamujyanye mu gihugu cy'ububirigi icyo gihe nanjye nabaga mu kigo cya oruferina cyabaga i nyanza kiyoborwa n'umupadiri bitaga simonsi piyeri cyangwa se muri home bosco
uteri hitimana ufite mushiki wawe nawe urahari icyo gihe wowe bakujyana kwa simonsi muri oruferina mushiki wawe akajya gatagara birumvikana yuko nta babyeyi mwari mufite nibyo nibyo
mwarerwaga na nyogokuru ari we esiteri nyiramatama yego none se wabanaga na madamu ndashaka kuvuga abanaga n'uwo mushiki wawe ingabire dukiya mwarabanaga mbere y'uko mutandukana byari bimeze gute
twabanyeho mbere y'uko mama wanjye apfa ariko mama amaze gupfa ntabwo twigeze twongera kubana kubera ko baratugabagabanye nyine imiryango yagiye itugabana madamu yagiye kwa nyogokuru ariwe nyiramatamesiteri nanjye nagiye kwa marume bitaga munyandanguza samweri ari nawe waje gufatanya na nyiramatamesiteri kunjyana muri orufirima aho mariye gukura rero ntangira kwinjira muri sisiteme yo gushaka mushiki wanjye noneho mbajije nyiramatamesiteri ambwira yuko yamujyanye mu kigo cy'igatagara igatagara nabo bakaza kumujyana mu bubirigi amujyana i gatagara yamujyanye ku bwende bwe yamujyanye abisabwe amugejejeyo yamuhaye nde
ni ukuvuga ngo nyiramatamesiteri yari aziranye n'umusaza bitaga mbwabahatse ndetse bakaba hari n'ibisanira byo mu miryango bari bafitanyeho bakundaga kuvugana uwo mbwabahatse akaba yari afite abana nabo babaga hafi aho ngaho ariko abo bana bakaba barabajyanye nabo mu gihugu cy'ububirigi noneho nyiramatama esiteri aza kuvugana na emabure emabure yaje gusura yaje gusura nyiramatama esiteri ariko nyiramatama esiteri yari yaramubwiye yuko afite umwana w'imfubyi kandi adafite ubushobozi bwo kuba yamurera uwe emabure yari umusosiyare mu kigo cya gatagara niwe wari ushinzwe abana hari irindi zina rye uzi uretse iryo rya emabure yitwaga mariye emabure yitwa umurerwa mariye emabure noneho uwo umurerwa mariye emabure yaje gusura nyiramatamesiteri aje kumusura ariko yaje kumusura mu rwego rw'uko yari aje kureba uwo mwana madamu ndetse icyo gihe avuye kwa nyiramatamesiteri yahise ajya gusura fesito umusaza bita fesito wo mu kigarama nawe ahasanga umwana icyo gihe we nta nubwo uwo mwana we yahise anamujyana nta nubwo hamaze iminsi yahise ajyana umwana bita kamunazi mariserine noneho nyiramatamesiteri baje kuvugana n'umurerwa marie mabure haciyemo nk'ukwezi nyiramatamesiteri aza kwijyanira ingabire rukiya igatagara ariko hari icyo ntarimo numva igatagara hazwi kuba ari nk'igicumbi cyakira abana bafite ubumuga abo bana ndavuga mushiki wawe ingabire rukiya hari ubumuga yari afite nta bumuga yari afite ntabwo none bamujyanye igatagara gute ko igatagara ntabwo cyari ikigo kirera imfubyi cyari ikigo gifasha abana bafite ubumuga kubona uburyo bubafasha gukura nk'abandi bana ko mushiki wawe atari afite ubumuga ubwo ari bwo bwose nk'uko bivuga yagiye gukora iki igatagara nibyo koko igatagara habaga abana bafite ubumuga ndetse n'abandi bantu bari bafite ubumuga ariko hakoreraga imiryango myinshi yo hanze cyane ko bafashaga n'abandi bana bo hanze ariko batabagamo aho ngaho impamvu bamujyanyeyo bwari uburyo bwo kumwadopita ngo bamujyane nyine hanze kubera ko cyane ko umurerwa emabure yaje yaje azanye n'umugabo we kandi umugabo we barafatanyaga nyine muri muri muri ubwo buryo bwo kwadopita abana mu rwego rwo kugira ngo nyine babafashe bari bafite ikigo cya dopita abana kikabohereza mu birigi nibyo ushaka kumbwira
barazaga bakaza aho igatagara bakaba ariho baruhukira kubera ko emabure yari afite uburyo akorana nyine n'iyo miryango yo hanze ariko yose ni amakuru nagiye negeranye niko bagiye bampa bambwira barazaga rero bakahaba bakaba nko muri bakaba ari nka weyitingi bategereje ko bazabajyana ntabwo bwari uburyo bwo kuhaba ngo babafashe ngo babarere oya ntabwo ariko byari bimeze kuko bagendaga batoranya abana bagomba kujyana cyane ko hari n'abandi bana bo babaga inyuma ya gatagara bagendaga bajyanaga muri ubwo buryo bataramugaye bakabajyana bakabohereza i burayi yego
ababyeyi se nibo bitangiraga abana byagendaga gute niba waraganiriye na nyogokuru wawe yakubwiye ko yamutanze ate yamenyanye ate na marie mable umurerwa ninde wabahuje kugira ngo amugirire icyizere kugeza ubwo amuhaye umwana amakuru ufite wumvise ni ayahe amakuru ufite bambwiye ni uko uwo umurerwa marie mable cyangwa se nyiramatamesiteri nyiramatamesiteri yari aziranye n'umusaza bitaga bw'abahati ibyo wabimbwiye niwe wamuhaye amakuru niwe wamuhaye amakuru ko bashobora kuzamwakirira umwana yari afite noneho kubera ko nyiramatamesiteri yari azi gucengera buriya aragenda ajya kwa umurerwa marie mabure nyine baraganira mubwira yuko afite umwana w'imfubyi yamufasha icyo gihe rero nyiramatamesiteri niwe wamwitangiye nyine ariko barabanje kugirana ibiganiro byihariye iyo uvuga ko yamwitangiye birumvikana ko harimo ubushake ariko se umwana aba ari umubyeyi ariko umwana aba ari n'uw'igihugu ntabwo umwana atangwa gutyo hari uburyo bimenyeshwa ubutegetsi mbese hari icyo wamenya hari amakuru wamenye hari impapuro basinye bavuga ko umwana bamutanze kubera ko uramutse ureba umwana akabura leta ifite ububasha bwo kukubaza aho umwana yagiye hari amakuru wigeze umenya birumvikana wari mutoya ndakubaza amakuru wamenye hari amakuru wigeze umenya yerekeranye n'uburyo mushiki wawe yatanzwemo
aho ho ku kijyanye n'uko muri leta wenda hari bajyaga basinya nta makuru mbifite kuko iyo iyo baza iyo baza gusinya twari kuzajya muri komine icyo gihe hariho bya komine ubwo twari kuzajya kubaza kuri komine nyabisindu wenda niba bari barigeze babaha uburenganzira ariko icyo gihe nkeka ko nta batigeze batigeze babinyuza muri komine wenda byanyuraga muri ambasade gusa aho ntabwo nta makuru mbifiteho baje aho ngaho muri iyo segiteri yanyu ya ngorongari ba bakaza gutwara umwana ntabwo uwo mukecuru wigeze wumva avuga cyangwa se n'abaturanyi ntabwo wigeze wumva bavuga ko hari ahantu yasinyiye urupapuro rwemerera mariye mabure gutwara umwana oya mukecuru yaramwijyaniye igatagara abaturage ntabwo bari ntabyo bamenye mukecuru yijyaniye madamu igatagara aramutanga ntibamusinyira agapapuro ngo avugeho yuko umwana amutanze nta rupapuro yazanye ahubwo haciye madamu yaragiye yaragiye mu birigi haciyemo nk'ibyumweru nka bitatu bamwoherereza amafoto ariyo hari ifoto bafotoye bamufotoye mukecuru hari bamujyana hari n'iyo bafotoye madamu ayo mafoto urayafite aho ngaho
yabaga kwa mukecuru ntabwo nkiyafite ariko baramutse ducukumbuye wenda twazayashaka ariko ubu ntabwo nyafite nubishobora uzayanshakira ayo mafoto azadufasha gukomeza kugufasha gushaka mushiki wawe ingabire rukiya cyangwa se rusi namwe mwese abumva ijwi ry'amerika muri mu bubirigi niba mwarahuye n'umwana w'umukobwa witwa ingabire rusi cyangwa se ingabire rukiya mwaduhamagara mukatubwira kugira ngo dushobore kumuhuza na musaza we hitimana teri bamaze imyaka igera kuri mirongo itatu batabonana teri na n'ubu ndacyagerageza kumva ukuntu uwo mwana yageze gatagara yabwiye yuko nyirakuru yamujyanye nyuma yagera mu birigi bakamwoherereza amafoto mbese ibyo bintu byarakomeje bakomeje kumuha amakuru yerekeranye n'umwuzukuru we
ayo makuru baje bajyaga bayamuha ayo mafoto naje kuyabona nabwo narageze kwa nyiramata mesiteri icyo gihe ariko kubera ko jenoside yahise iba ntabwo bongeye ntabwo bongeye kugirana umubano ntabwo yongeye nawe kumenya amakuru y'uko byagenze nyine byahise birangira hagati aho wowe nyogokuru wawe yakujyanye muri oruferina ya padiri simosi y'icyotamakara wakomeje gutekereza mushiki wawe cyangwa se wamutekereje umaze gukura
oya nakomeje kumutekereza nanageze yo kuko icyo gihe nari muzi neza narakomeje ndamutekereza mbona nta n'ahantu nahera mushakisha cyane ko icyo gihe nta bintu by'ikoranabuhanga byari bwaje ariko aho riziye narakomeje nyine ndashakisha ariko nta leta nigeze mbona zari zihamye gusa aho mariye gushakira amakuru naje kubona nimero z'uwo umurerwa maremambure turavugana mwarivuganiye kuri telefone iyi twarivuganiye nyine aba mu bubirigi noneho tumaze kuvugana ambwira yuko abo bana abazi ariko adashobora kumpa amakuru nyine yimbitse kugeza aho yumviye ko maze nshaka kumwindirira za nimero yakoreshaga ahita asa n'aho abikuyeho nyine bitwongera kuvugana ariko ashobora kuba atarahinduye nimero ku bushake kubera ko ibyo ni ibintu bibaho waba warongeye kumuhamagara kugira ngo urebe ko wakongera kumubona nyine kubera ko ari byo bintu nahoraga mubaza kandi ambwira ko ngo abo bana bahari kandi banabahinduye amazina nibyo mperuka ubwo rero nkomeje kumubaza nimero haciye iminsi nyine nimero usanga yayikuyeho ntabwo twongeye kuvugana nshaka no kumwandikira kuri fesibuke nabwo ntiyansubiza niyo mpamvu rero nahise mvuga ni reka nkoresha uko nshoboye wenda nifashishe radiyo yacu ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu
uretse radiyo ijwi rya amerika aho mu rwanda mu kanya bavugaga ambasade y'ububirigi wigeze ugerageza kubahamagara u rwanda rufite minisiteri y'ububanyi n'amahanga abana bagiye mu gihugu cy'ububirigi mbese wigeze ugerageza kubitabaza u rwanda rufite n'urwego rw'igihugu rushinzwe ubushinjacyaha bushobora gufasha abantu kumenya irengero ry'ababuze ari urwo rwego rw'igihugu ari ambasade y'ububirigi ari minisiteri y'ububanyi n'amahanga wigeze ugerageza kubegera ndashaka kuvuga umaze gukura umaze no kuva muri oriferina mu gihe wari ugikomeje iyo nyota yo kumenya aho mushiki wawe ari yego nagerageje gushakisha negereye ribu ribu mbabwira ibyo nyine nkubwiye noneho ribu ariko ntabwo bigeze bashyiramo imbaraga nyine zo kumfasha kuko uwo bahaye ikirego bahise bamuhindura uwabisigiye ntabwo yongeye kumfasha biba birarangiye noneho nza kwifashisha ambasade nabo aderesi yabo nari nyikuye kuri facebook Na- ndandika nza n'uwandikira ambasaderi nawe ambwi- mubaza mubwira gutyo ambwira yuko umuntu bita um- umurerwa marie mabure kuko niwe nari nzi cyane ari we wari ufite uruhare rum- rwo kujyana abana hanze icyo gihe noneho bambwira yuko bamuzi bambwiye yuko bamuzi bambwira yuko baza uwo murerwa marie mabure ba- bazamubaza ariko nabo ntabwo bongeye gushyiramo imbaraga nyine narabandikiye mbona na fidibake bampaye ubwo rero niyo mpamvu mpise ntekereza ntekereza ku ijwi rya amerika ko rishobora kuba ryamfasha cyane ko ari radiyo interinasiyonari nabwo kandi nabigiriwemo n'inama n'undi muntu wari uturutse mu bubirigi arambwira ati niwifa- ati bishobora gukunda wifashishije abanyamakuru ariko nanone mbona nsa naho ngize ubwoba ho gato kuko cyane cyane ko abanyamakuru b'inaha mu rwanda akenshi bahita babishyira kuri yutube icyo gihe bigasa naho byakwica wenda amakuru cyangwa se iperereza nkumva ntabwo bashobora kubijyamo dipa So, niyo mpamvu rero nahise nitekerereza ngo nifashishe ijwi rya amerika mu ibaruwa wandikiye ijwi rya amerika ntabwo uvuga mushiki wawe gusa ingabire rukiya uvugamo n'undi mwana kamunazi marceline Mm.
kuki umutabariza wabisabwe n'ababyeyi be impamvu mba- mutabariza nawe ni uko uwo mwana nawe yari wo muri karitsiye ikindi yari afite ubumuga bwo ku kaboko nawe umubyeyi we fesito irindi rye ntabwo nkunda kuryibuka bamwe bamwita gatarabibwa abandi bakamwita Aha.
niryo wanditse ariko hari impapuro twabonye handitse katarabibwa ni ukuvuga ngo uwo gatarabirwa fesito twarahuye ikibazo cye cyari kimwe n'icyanjye cyane yuko abo bana baturutse ahantu hamwe muraturanye rero iyi turaturanye nashatse kugira ngo mbihuze kugira ngo nyine abo bana baza- ba- ba- bazabonekere rimwe cyane ko gatarabirwa fesito nawe yashakaga umwana we ntabwo yari azi amaherezo yiwe ntabwo yahoraga nawe ashakisha we cyane ko yari n'umusaza ntabwo yari azi ahahera ubwo rero byabaye ngombwa yuko tubi- mbihuza mufasha nyine kubihuza kuko numvaga ikibazo cyanjye n'icye byarasaga cyane ko tujya no gutanga ikirego kuri rib nabwo twarajyanye tubitangira hamwe ikirego bagishyira ahantu bagishyira hamwe
agasaro kaburaga
mukomeje kumva ijwi ry'amerika ivugira i washington dc ni ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko w'ikiganiro muri isanga mwabyumvise hari abana babiri basa n'aho bagendeye igihe kimwe bose bari bafite ababyeyi batuye i nyabisindu dosiye ya ingabire rukiya na kamunazi marceline nubwo bashobora kuba bafite andi mazina iri hamwe batabarijwe icyarimwe nanjye eh, sinzabatandukanya nzabashakira hamwe nihaboneka umwe azatugeza ku wundi umubyeyi wa kamunazi marceline nawe uri mu kigero cya ingabire dukiya bombi bashobora kuba baravutse mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo inani n'icyenda umubyeyi we rero atuye mu cyahoze ari komini nyabisindu mu mudugudu wa kigarama yitwa eh, katarabibwa fesito ikaze ku ijwi ry'amerika yego turi kumwe rwose ndakumva twabonye ibaruwa yatugezeho hano ku ijwi rya amerika yanditswe n'umwana w'umusore witwa thierry hitimana yambwiye ko muziranye muraziranye turaziranye rwose ibaruwa yanditse yasabaga ko twamufasha gushakisha uh, mushiki we ari we ingabire rusiya ariko ashyiramo n'umukobwa wawe eh, kamunazi mariceline tubwire umukobwa wawe niko bimeze rwose mwatandukanye ryari
muri mirongo cyenda na kabiri mwatandukanye mute byagenze gute ubwo byagenze kubera ikibazo nabonaga yari afite Mm, jyewe nararebye mbona ko namushakishirizanya uburyo ki haba haboneka ubufasha i- ikibazo yari afite ni ikihe yari afite ikibazo cyo- cy'ubumuga yari afite bw'akaboko akaboko yari afiteho udutoki tubiri ku kaboko k'ibumoso ibyo bikaba aricyo cyari ikibazo wari ufite gituma ushaka kureba aho wamushyira kugira ngo bamufashe kwiga umwuga wagira ngo bamufashe kwiga iki icyo ni cyo natekerezaga intego yanjye yari iyo kugira ngo niba nawe barebaga nkabona imirimo dukora nk'abahinzi kuzishobora biza bishobora kuba ikibazo ibyo numva ko namujyana muri kiriya kigo kandi cyari ikigo cyizeye ibyo ngewe ndababaza iyo uba ikigo wamujyanyemo ni ikihe igatagaza ikigo kigatagara kihe kiriya cyakiraga abana bafite ubumuga cyakiraga abana bafite ubumuga kandi cyari ikigo cyizewe nagiyeyo mbanza kuvugana nabo barambwira ngo bazaza kumureba ninde mwavuganye i gatagara hari umugore witwaga emabure emabure yari umusosiyare n'umugabo witwaga bosiko bose bakuraga i gatagara bose bakoraga i gatagara ari abasosiyare hanyuma ujyayo ugezeyo wavuganye na bosco na emabure na marie emabure cyangwa wavuganye na marie emabure gusa bose mwaravuganye nahasanze emabure niyo nasanze mu biro turaganira tumaze kuganira ambwira ngo ambaza aderese ndayimubwira ambwira ko bazaza kuhareba ko bazaza kureba uwo mwana
hanyuma ntiyagutindiye yaje kukureba rero hanyuma igihe cyarageze baraza baza mu rugo baje mu rugo umwana baramureba banyemera ko bagomba kumutwara bakamujyana mu kigo cy'igatagara aho bashoboraga kumufashisha kugira ngo nibura azabashe kwiga niba na ngombwa azagire umwuga yamenya wamufasha umunsi baje kumureba niwo munsi bamutwayeho cyangwa se baraje baramureba barakubwira bati turagiye tuzagaruka nta kugaruka bahise bamutwara baraje bataguteguje barakubwira bati duhe umwana tumujyane baraje batanyaguze nabiza gutandana barantungura gusa baraje ariko sinashidikanya kuko embabure nari muzi nari ntamubonye naganiriye gasagara urabyakiriye kubera ko niwe wabyisabiye ariko se hari agapapuro bagusinyiye bati umwana wawe turamujyanye twemerere ko tumujyanye tugiye kumufasha hari agapapuro bagusinyiye
ntakunda ntako basize rwose umwana wamusezeyeho aragenda cyangwa se waramuherekeje abamuherekeje mugezeyo uherekeza umwana wawe uti ndebe ku ishuri aho agiye ndebe i gatagara agiye ndebe uko bamwakiriye menye ko musizeyo ntashye
ugerayo umwana uramusiga i gatagara wowe ubwawe usubira i nyabisindu usubira mu rugo rwose i nyabisindu uragenda uratuza uterera iyo cyangwa se nyuma wasubiragayo ukavuga utereka njye kureba uko umwana ameze ntabwo natuza ngo nterere iyo igihe cyanjye nko mu gihe cy'ukwezi kumwe naje gusubirayo ninjira ngo ngiye gusura umwana ndebe ko yamenyereye ngezeyo ikintu bambye bararambye ngo umwana ntahari ngo hari umuntu ngo wamujyanye ngo babonye umuryango bagiye kumushyiramo ushobora kumufasha
ah kagira inkuru hanyuma urabyakira uti ndabashimiye ubwo rero aba ni amafoto kuko umugabo rwose yafotoye umuryango mu rugo mu rugo yaradufotoye mbasaba n'amafoto uwo impamvu arampakanya ngo ntabe hano tubanze twumvikane babafotoreye iki ko baje gutwara umwana bafotoraga mwebwe nk'ababyeyi babafotoreye iki babwiye ko babafotorera iki
badufotoraga biba bavuga ngo ni ukugira ngo bamenye famiye y'umwana igihe n'ikintu agiye amenye umuntu yagenda agiye kubaza amakuru y'umwana bamenye ngo uyu muntu ubaza amakuru agate n'umuntu
ni ukuvuga yuko ari umudamu wawe ari bakuru ba mariceline barafotowe kugira ngo nibaramuka bagiye gusura mariceline gatagara bashobore kubona yuko aricyo bapfana aha hanyuma se wowe icyo nshaka unyemerere akubwiye ko umwana wawe adahari ko bamushyize mu wundi muryango ako kanya wabyakiriye uti ubwo nagarutse mu rugo muri uwo mwaka ntabwo hari ibibazo bijyanye n'umutekano byari danje hariho ubwitonzi budasanzwe ubwo rero nyuma yaho ahubwo muri mirongo icyenda na kane nibwo naje kongera kubona uburyo bwo gushaka kumenya amakuru y'uwo mwana bigatangara kureba ko nabona umuntu wamama nabaza amakuru usanga abakozi bahakoraga muri icyo gihe bose nta n'umwe ukirimo haraje mwashyashya
ninde wakwakiriye ninde waguhaye amakuru y'umukobwa wawe ibyo bigatangara nagiye aho kuri kuri biro sosiyare ndagenda mbaza abakozi bari bahari mbabaza niba ubu emabuze mbabaza amasiko nsanga ni abakozi bashyashya baje nyuma ya jenoside bambwira ko aba mbere bose nta n'umwe bahasanga ubwo rero ntakize no kubaza iby'uwo mwana bambwira ko nta dokima n'imwe basanzemo ibintu byaranyanyagiye barabura aho bahera
ni ukuvuga yuko kugeza igihe washakiye kwifashisha ijwi rya amerika ngo rigufashe gushaka uwo mwana wari uzi neza ko umwana wawe ari gatagara yego kuva muri mirongo icyenda na kane kugeza uyu munsi hashize imyaka makumyabiri n'irindwi mbwira nk'umubyeyi wowe ni ryari ni inshuro zingahe wabyukaga mu gitondo ugasanga mu bana bawe habuzemo umwe
ubwo rero nkubwiye nanjye nari narabuze amahoro mu mutima kuko guhera icyo gihe nahereye no muri kuruwa ruje mbasaba ese mwamfasha iki nandika mu buryo kuruwa ruje yakoreshaga mbasaba ko banshakishiriza igihe kiza kugera kuruwa ruje igisubizo bambwira yuko ngo bashakisha abatatanwa n'intambara ariko abagiye mbere ya jenoside ngo bitabashobokera ubwo haba muri kuruwa ruje rero nakomeje kubazayo biranga birananirana nta gisubizo nigeze mbona ngo numve ko umwana abonetse cyangwa se n'undi naho aherereye buri mwaka buri mwaka nahoraga muri ibyo bintu nageze aho nkananirwa ngasa n'utuza natuza bikanga nkongera bigasa naho kamera ihagurutse nkongera nkirukanka gutyo gutyo ubu niho navuga ngo mbonye agaheza witabaje kuruwa ruje ariko wavugaga mu kanya uti nyuma ya mirongo icyenda na kane u rwanda rwari rumaze kugira umutekano rufite inzego z'ubutegetsi zihari zishobora kudufasha wigeze witabaza nk'urwego rwa leta ruriho hari urwego rushinzwe ubugenzacyaha bita rib wigeze ubwitabaza ukavuga uti reka ndubaze umwana wanjye yaburiye mu rwanda aburira igatagara yenda ngo bagufashe bajye kureba muri izo mpapuro barebe ko umwana wawe babona aho yanditse rwose rero reka nkubwize ukuri rib ku rwego rw'igihugu twagiyeyo tudepoza y'ingaro ndetse tujya jyenyine n'uwo hitira imana turi turi kuri mwarajyanye twarajyanye kopi z'iyo z'iyo baruwa twatunubu irahari ishobora iraboneka ndetse nabo barabyakira rwose bashaka kubyinjiramo ariko kugeza umunsi wa none twari tubitegereje icyo igisubizo bashobora gutanga twari tutarakibona muzehe fesito nagira ngo unyemerere ngo usubize inyuma unyemerere ngo usubize unyemerere ngo usubize inyuma gato ndashaka kumenya igihe umwana wawe umuhaye marie aimable umurerwa nta gapapuro yagusinyiye ntabwo mwigeze mujya muri komini nta hantu na hamwe wasinye uvuga ko umwana wawe umutanze urashaka kumbwira ko nta hantu na hamwe wigeze ushyira umukono wawe wemera ko umwana wawe umuhaye undi muntu ngo amukurerere oya ndumva ntaho rwose nubwo hashize igihe kirekire ariko ndumva ntaho ntabwo wigeze ujya kuri komini nyabisindu ngo usinye imbere ya burugumesitiri uko utanze umwana wawe
oya
ntabwo wigeze ubwirwa mbere y'uko umwana wawe ava i gatagara ko bamuhaye undi muntu uzamukurerera
ibyo nibyo nakubwiye mbere y'uko nubwo nagendaga nizera ko ngiye kumusura ngo ndebe ko yamenyereye nibo bambwiye ngo ntahari ngo babonye umuryango wundi bamushyiramo ntasobanukiwe ariho
nzi ko hashize igihe kirekire ndagira ngo ngusubize inyuma gatoya nabwo unyemerere umbwire igihe baza gushaka umwana wawe bamusanze mwicaranye mu rugo bamusanze yagiye gukina n'abandi bana muramuhamagara araza bamusanze hehe basanze abana turi kumwe mu rugo rwose mwicaranye mwese mu rugo mu rugo ntabwo bamufashe nk'inzererezi bamusanze mu rugo ongera wibuke neza ndimo ndagusaba ibisobanuro byinshi kubera ko ibyo byose bizamfasha kugira ngo nshobore kubona uko namubona kubera ko ngomba kugira ishusho y'uwo mwana kugira ngo n'aho mushakira n'abo mbaza nshobore kubabwira uwo ari we kandi mpereye no ku mpapuro nzagenda mbona uko mushaka urambwira ko baje kumushaka ntabwo bamusanze yazerereye ntibamusanze utamwitaho nibutse ko icyo gihe muri mirongo inani n'icyenda baza gufata umwana umwana yari afite imyaka ine abana b'imyaka ine barazerera ndabyumva ariko wowe bamusanze mu rugo mu rugo rwose bamusanze mu rugo kamunazi ari mu rugo ari kumwe n'abandi bana
nanjye ubwanjye nari mpari na mama we yari ahari n'abandi bana bari bahari muramutegura muramwambika aragenda ndabyumva uravuga uti umwana wanjye mutekereza buri munsi nta gihe ntamutekereza niyo mpamvu nabitabaje kugira ngo mumfashe kureba ko namubona amaze kunyura muri croix rouge maze no kunyura muri ribe ndasaba cyane ngo nzamubone nindamuka mubonye ijambo rya mbere wifuza nazamukubwirira ni irihe
ijambo rya mbere ni ukumuhumuriza ukamubwira ko ababyeyi be bagihari ndetse n'abavandimwe bahari turamukunda byo birarenze cyane nawe bikubwiye yuko namwitiriye nyogokuru kandi nyogokuru yarankundaga mbona ko n'uwo mwana rero iryo zina ritagomba kugenda gutyo gusa nanjye mwitiriye nyogokuru yarankundaga nanjye umwana ndamukunda
nibutse abumva ijwi ry'amerika ko tuganira na gatarabi bwa fesito utuye mu cyahoze ari nyabisindu mu mudugudu wa kigarama mu kagari ka kibinja akaba ashakisha umwana we marceline kamunazi batandukanye mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'ibiri abumva ijwi ry'amerika hari icyo ushaka kubabwira gatarabirwa kugira ngo babe bakunganira babe badufasha mu gushaka umukobwa wawe rero ijwi ry'amerika nabasaba ko badufasha kugira ngo uwo mwana abashe kuboneka kuko ababyeyi be baramukundiye baramukunda baranamwifuza ubwo rero ahasigaye imana izabibafashemo kandi ni ukuri bashyigikire uwo mwana azabashe kuboneka kuko byadufasha twese ndagushimiye cyane gatarabi bwa fesito ndagushimira icyizere wahaye ijwi ry'amerika tuzakomeza kugufasha uko dushoboye murakoze nanjye ndabashimiye rwose kandi ndabashimira ubwitange bukomeze kubikorana n'umurava murakoze
agasaro kaburaga
mukomeje kumva ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda n'ikiganiro agasaro kaburaga ndacyakomeza gushaka kumenya ukuntu abana bageraga mu bubirigi ababyeyi babo bakabimenyeshwa mbere cyangwa se nyuma uko biri kose u rwanda rwari rufite amategeko arengera umwana aho abana bajyaga mu bubirigi naho hari amategeko arengera kurengera abana ambasade y'ububirigi mu rwanda yarabimenyaga ni uruhe rukiko rwabyemezaga ku ruhande rw'u rwanda madame mediatrice niwe namuha niwe wari ushinzwe ibyerekeye amategeko mu ishyirahamwe les eritrine ryari ryemewe mu rwanda ariko ritemewe mu birigi iryo shyirahamwe niryo ryavanaga abana mu rwanda ribajyana mu bubirigi madame mediatrice niwe namuha yakoranaga gute n'uwarishinze umubyeyi yikuragaho umwana ryari kandi gute metre medatrice niwe namuhaye ikaze ku ijwi ry'amerika hari ishyirahamwe rezeritrine ryavutse rikorera mu rwanda muri iyo myaka ya za mirongo cyenda rikaba ryari rishinzwe gufasha abana bakeneye kurerwa kubona imiryango ibafata mu bindi bihugu harimo igihugu cy'ubirigi tubwire muri makeya iryo shyirahamwe rezeritirine warigezemo ute ko bigaragara ko uri umwe mu bari bashinzwe amategeko muri iryo shyirahamwe
umukuru w'iryo shyirahamwe yitwaga george serisi niwe wadushatse kugira ngo dushobore kujya tumufasha mu bibazo byerekeranye n'amategeko igihe umwana cyangwa se hari ababyeyi bashaka kwaduta umwana cyangwa hari ababyeyi bo mu gihugu bashaka gutanga umwana wabo anadopsiyo kuko rero ibyo byagombaga gukorwa mu buryo bwo kugira amategeko byabaye ngombwa yuko yifashisha amategeko kugira ngo ayo madosiye ajya gukorwa mu nzira zigendana n'amategeko yo mu rwanda uragira uti ababyeyi bashakaga gutanga abana babo kugira ngo babonerwe ababyeyi nicyo cyatumaga ababyeyi bivanaho abana babo kugira ngo babohereze hanze
akenshi hari ubwo yabaga ari ari umwana w'ikimuga cyane cyane ko asosiyasiyo yari ishinzwe ayishyiraho George serisi yari afite gushaka gufasha abana bavukanye ubumuga kugira ngo ababonere ubuzima ahandi noneho hakaba n'ababyeyi bavuga bati dufite uyu mwana afite ubumuga ubu n'ubu yavutse adafite amaboko yavutse adafite amaguru twebwe kugira ngo tumushakire ubuzima ntituzabishobora ni hehe twakwitabaza kugira ngo uyu mwana azabone ubuzima ubwo rero kuko george serisi yari yamaze yari amaze kumenyekana hirya no hino ndakeka yarabanje gukorera i gatagara byatumaga ababyeyi bamwe bagenda babwira abandi abandi babwira abandi bati hari umugabo witwa george serisi ufite asosiyasiyo ishobora kubafashiriza uwo mwana kugira ngo azabone ubuzima ntabwo bose byabaga ngombwa ko babatanga na dogisiyo hari n'abo yafashirizaga aho ngaho ntabwo bose bagombaga kugenda hanze kereka iyo ababyeyi babaga babyemeye bati ni ababyeyi bariho cyangwa se batariho ari umuntu uri mu mwanya w'uwo mubyeyi agatanga ubwo burenganzira bw'uko umwana we ashobora kubonerwa undi muryango umufasha
uragize uti umubyeyi agatanga uburenganzira kugira ngo umwana we ashobore kugenda ubwo burenganzira bwabaga mu magambo bwabaga ari uburenganzira bwanditse bwabaga bumeze gute bwabaga ari uburenganzira bwanditse kuko amategeko y'u rwanda yo muri icyo gihe yari afite ingingo zerekeranye no gutanga umwana ayo mategeko rero niyo yakurikizwaga bwabaga ari uburenganzira bwanditswe bwamara kwandikwa umubyeyi yabisinyiye bikanyura kuri komine bigakorerwa jijoma d'adoption ngomba uzi ko bivuga mu kinyarwanda ni ukuvuga ko bafataga umwanzuro y'uko umwana ahabwa undi mubyeyi umurera yego noneho uwo mwanzuro wamara gufatwa ufashwe n'urukiko ugaca muri ambasade y'ababirigi cyangwa se y'abafaransa iyi ambasade ikaba ariyo ikora yemeza ibyo twita umurogasiyo y'iyo dokima mbere yo kugira ngo iyo dokima izaherekeza umwana agiye muri famiye yamwakiye yamusabye kandi n'iyo famiye nayo yabaga hari impapuro igomba kwerekana zakorerwaga mu gihugu cyabo cy'ababirigi izo mpapuro zombi donk hari dosiye yabaga yakorewe mu rwanda igahura n'idosiye yakorewe mu birigi y'ababyeyi dosiye y'umwana na dosiye y'ababyeyi nizo zatumaga haba akite d'adopsiyo
agasaro kaburaga mukomeje kumva ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ni mu kiganiro agasaro kaburaga turi kumwe na metere mediatrice niwe na muhaniwe wari ushinzwe iby'amategeko mu ishyirahamwe rezeritirine ryari ryemewe mu rwanda rigafasha abana b'imfubyi ndetse n'abandi kubabonera ababyeyi babarera mu bubirigi mu rwanda hari dosiye ivuye muri komini hanyuma ikaza kugera kuri ambasade y'ububirigi hakaba na dosiye iva mu bubirigi zikaba ebyiri nk'uko bivuga reka dufate urugero rw'umwana umwe turi muri gahunda yo gushakisha ukuntu yageze mu bubirigi no kugira ngo tumenye naho ari ndaguha umwana wavuye iwabo i nyabisindu hari ku wa kabiri ahava isa munani ndamuvuga izina kubera yuko ise nawe yamuvuze izina ni kamunazi mariceline isa munani nibwo abantu bavuye i gatagara baje kumureba baje kureba umwana umwana bamushyira mu modoka na se aramuherekeza bagera i gatagara uwo mwana arahaguma ise arasezera bamubwiye ko umwana we aguma i gatagara asubiyeyo nyuma y'ibyumweru bibiri gushaka umwana asanga umwana ntawe uhari ariko iyo ndebye ibyo bita mu gifaransa emploi du temps ingengabihe y'uwo munsi biragaragara ko umwana yageze igatagara asanga george serisi amutegereje amushyira mu modoka amujyana isake bahagera nijoro mu ma saa kumi n'ebyiri saa moya icyo nshaka kukubaza nk'umunyamategeko uwo munsi jijima yabereye he yo kuri komine ninde bw'umusitiri wemeje y'uko umwana agomba kuva iwabo nyabisindu agahabwa asosiyasiyo rezeritrine igomba kumurera ni ryari wamenye ko yageze mu maboko ya george serisi ni ryari wamenye ko umubyeyi we yemeye kumutanga ubwo iyo nika nika imwe mu zindi nyinshi ntabwo nakubwira ko nibuka uwo mwana uko byagenze ariko uko ubundi byagendaga kugira ngo uwo mwana ave igatagara ave iwabo agere isake isake niho hari hari hari hari hari ikigo cy'imfubyi jorije yashyiragamo yabaga ashyizemo abana bategereje yuko dosiye zabo zikorwa njye rero namenyaga gukora namenyaga ko umwana akenewe gukorerwa dosiye yarageze muri icyo kigo cyangwa se akiri iwabo atazaza mu kigo ibyabaga mbere yaho kumukura mu rugo iwabo no kumujyana muri muri iyo santire y'isake byabaga bishinzwe joriji n'abasisitante n'abasisitante sosiyo ngeberwa byari gukurikiza amategeko arakuha dosiye y'umwana uyu mwana dore bamusinyiye ababyeyi bamusinyiye cyangwa se abahagarariye ababyeyi basinyiye yuko umwana ajya kuba kurerwa n'abandi dosiyo iyo dosiye akaba aribwo nyifata nkavuga nti ngiye gukurikirana ngiye ku rukiko ngiye kuri gufata za tesitasiyo zose zikenewe kugira ngo dosiye nimara kwemerwa n'urukiko ishobore kuyijyana muri ambasade kugira ngo bayomoroge ibiri aho mbere byo kuba yaramukuye mu rugo akamugeza isake ubwo ni dosiye sosiyale turumvikana hanyuma dosiye juridike ni ukuvuga mu mategeko wowe winjiyemo ryari cyangwa se niba uwo mwana utamwibuka winjiragamo ryari kugira ngo noneho ujye kuburana waburaniraga he kugira ngo nk'abana benshi uko bigaragara ndavuga abasabye ijwi rya amerika ko tubafasha kumenya icyo nakwita irengero ryabo tumenye aho bari ndavugira abo mu ntara y'amajyepfo y'igihugu ubu ngubu abo abakomokaga hitwaga butari muri komini ya nyabisindu hafi ya gatagara no muri ako gace abo ngabo wajyaga muri uhe rukiko rw'inyabisindu cyangwa se wajyaga mu rukiko rw'isake cyangwa rwa kigali wajyaga he oya ni mu rukiko rw'aho baturuka niba ari umwana w'inyabisindu ni mu rukiko rw'aho ngaho rw'inyabisindu niba ari umwana w'ihuye ni mu rukiko rw'ihuye donc ni urukiko rwa rwa rezidanse rwa domisire ntabwo ari urukiko rw'aho yabaga agiye kurusiza muri sake kandi umwana w'isake ni ngo tugeze dukorera dukorera dosiye tugiye mu rukiko rw'isake numva benshi abo nzi ari aho ngaho baturukaga mu gace k'epfo y'igihugu mu gace k'amajyepfo cyangwa se abana hari n'abandi bana bageze kujya bahamagara George serisi igihe hari abana baga barahunze bavuye ibyumba bari muri ya mu nkambi urashaka kuvuga abari mu nkambi ya nyacyonga yari mu nkengero za kigali abo ngabo nabo hari abana numva nibuka icyo gihe twajyaga mu nkiko zabo z'aho baturuka bakomoka ibyumba none aho mbihirukira ko ako karere kagenzurwaga ahanini n'ingabo za fpr inkotanyi mwebwe mwanyuragaho mujya kuburana mukaburanira mu zihe nkiko hari umwe hari umwe numva cyangwa babiri numva twaragiye ibyumba urabona hashize imyaka makumyabiri n'itandatu n'irindwi irenga sinakubwira ngo ninde ariko ndumva hari umwe cyangwa babiri twaragiye ibyumba icyo gihe ubutegetsi bwaho bw'ibanze bwarakoraga niba ubutegetsi bw'ibanze bwarakoraga nagira ngo umbwire uko bwakoze igihe umwana witwa kamunazi Marceline yavanwaga iwabo i nyabisindu ise akamuherekeza akamugeza i gatagara ariko iyo tuvugana ubu ngubu avuga yuko we atigeze asinyira umuntu uwo ari we wese ngo amuhe umwana we ntabwo igeze ajya i nyabisindu kuri komine kugira ngo asinye ko atanze umwana we ibyo byo mubisobanura muti ntabwo bishoboka ntabwo bishoboka yuko umwana ava mu rwanda adafite impapuro ntibishoboka ntabwo bishoboka kuko impapuro zakorerwaga mu rwanda zikajya muri ambasade umwana akabona kuza twe nta mpapuro dufite nta madokima dufite ariko ababyeyi bakoze bafasha abo bana bo barazifite ubwo rero ni ukureba niba izo mpapuro bafite amasinyatire yari ariho niba uwo mubyeyi we kuko atarayasinyeho tugume kuri iyo ngingo yo gusinya nkawe nk'umunyamategeko w'ishyirahamwe zeritrine abo bana warababonaga aho baba warahageraga warabasuraga cyangwa se bakuzaniraga gusa impapuro zateguwe ugasinya cyangwa ukajya kuzisinyisha bikarangirira aho utababonye igihe yari yarashyizeho home aho isake abana narababonaga abona ko ari impapuro yose narababonye ntabwo ndashobora gukora impapuro ntabonye abana gukora impapuro baguhaye gusa ugasinya ntabwo bishoboka abana bari bari isake narabasuye narababonye mfite amafoto yabo nakohereje n'ifoto y'abo bana ndetse na hano n'abari n'ahangaha mu buryo kubera ko mu bitekerezo byacu twashaka kugira ngo dukomeze dushobore kujya duhura n'abo bana abo twakoreye amadosiye twashoboye gukurikira turabakurikira twarababonye ari mu rwanda ari n'inahangaha
metre mediatrice niwe na muha wari ushinzwe ibyerekeranye n'amategeko mu ishyirahamwe les eritine ryavanaga abana mu rwanda rikabashakira ababyeyi babarera mu bubirigi ikiganiro twari twabateguriye kuri uyu munsi ni hano kirangiriye mu kiganiro cyacu gitaha tuzakomeza gahunda yo kumenya uko bariya abana bageze mu bubirigi wari ushinzwe imibereho myiza muri iryo shyirahamwe marie aimable umurerwa abiziho iki n'amakuru tumaze kumenya kuri marceline kamunazi na rukiya yingabire akazina ke k'akabyiniriro ni madame abana bavuye mu rwanda hashize hafi imyaka mirongo itatu bakabona ababyeyi babarera mu birigi ndabashimiye mwebwe batumire bacu mediatrice niwe namuhatiye hitimana na festo katarabibwa namwe mwese mwakurikiye iki kiganiro muri benshi ikiganiro agasaro kaburaga nimumfashe tugashake naho ubutaha mwari kumwe na venuste nshimiyimana